judge a book by the cover. Yeah. Very dark man, some people hate am because PSC ear, PSC knows Your pastor wey The baba low court, he get private jets. Who could be mumu for this hardship? Now you be the also. So, Bobrisky was arrested this morning at Semi Border Post on his way to escape to Benin Republic. He sent someone to help him sign his international passport and hid in the car. The Nigerian Immigration Service is currently holding Bobrisky. You know, say, um, as you all know, our House of Rep mattered on the come up. And the uh, next thing, according to the report, say baba wan japa dem hold am you know understand so all those mouths when they then don't they run one by one Then don't they run oh one by one idris where you going come back here <laughs> of all places, wey baba japa go na seme border see the fear of vdm is the beginning of japa syndrome. <laughs> when i tell tell I say the rattle don't play don't play omo how many of una know say time don reach wey dem suppose give vdm e award as the best investigative journalist for this life wey you see so omo matter don't cast o It e don't cast when uh, don come out say "Oh no, chon chon chon." when we they tell you say calm down calm down bros calm down you dey be chọn chọn chọn chọn you dey talk ee kí ló mú ṣe fún ẹ mẹ ní bẹ dẹdẹdẹdẹ dẹdẹdẹdẹdẹ matter don cast o But but what on? check today na 21st, where they say National Assembly is supposed to appear for National Assembly. I've been telling people say, may Bob no can tell us say, eh, I dey see my period too. Oh. E no go work. Now God for that reason don't fail Bobrisky, Bobby, Bobby, Bobby Risky don't take off now. Now say, but brother, they babam now. When I hear with wetin Rattle go talk. may no be like say now from me. But before I play this video, first of all, I want to say good morning, good afternoon, good evening, depending on the time where they hear me, where they watch me from. If now your first time for this channel, <laughs> Now, the best place be this, where you go hear the whole army, but where they happen, all the things where they put under cupboard, we they bring them here, expository eneme eneme. Even the <laughs> first time I just do it, so relax, sit down, sit tight. Like, subscribe, share, put your comment down the comment section below and make sure you hit the notification bell. Eh? And for the return subscribers, toilet to all of you. You guys are the reason for the season. We go all out to follow up all the matter wey they happen because this matter don dey turn matthias hear wetin ratel talk. they make it to confirm whether na true or na lie make bobrisky go on live now or make him make video posts, just make video posts and make noise you understand when i say you're going to learn, you're going to learn. if the prison is involved in this if the efcc are involved in it and the names he mentioned in that video like i said we don't give them respect enough but if person they inside corruption. You understand? The person get the party to corruption. We go drop respect because what we they look for for Nigeria and the betterment of the country. And we no fit dey look for the betterment of the country, most say we wan dey do respect. This generation is going to take Nigeria without respect because we don too respect the old people. Don't play, don't play, don't play. No be joke, no be You be map fly. No be say at the cab like say I take Capri Sun like say eh eh. Na fearless factor. Bobo come back come talk why you there? run bible talk and say the wicked run away no one chase them? Oh? no one is chasing you bros come back and talk shey you They make mouth my godfather this this one that this one that now when I don't see say the truth of baba one cast It knows. It is say that you get Najana. you get all the all the people at the top Now you get them of all places. I said, my brother, you are going wrong go. My brothers and sisters, my sister, this this guy here, eh, he don't cast, him matter don't cast. That money we can say you hold. I go tell now one thing where they happen, oh, just of recent now. But I know say in 2021, him and Manfred been get a small clash. Now, another audio, I tell you yesterday, one post I make say, another audio loading. That is why he want to run. Baba won't take up because in, in, in, in cup don't fool, but Bobrisky, your cup don't fool. All this church, church, church, church, church, church. I don't say these guys have a talk. Eh? Not in as much as they talk say a close was a close destiny. Now lie you. Oh. he good sometime. Make it they keep quiet. You know, learn um, when they say they catch one woman where they do uh, plenty men for Bible. Where where did Jesus tell them? He meet them in the rise for ground, Abby he no talk. I mean, it is not, uh, say Jesus Christ no one talk. He no talk anything. First thing we talk, if he that is without sin be the first to cast a stone. <laughs> but risky, if you know you are safe, why did run? If you know what you are doing is right, why did run? The rattle, gege, gege, the rattle is coming for you. They will chop you like suya. Ibu abi na wetin dey sunsel na anu mpama dey dey call am yes na anu mpama oboke inu <laughs> anu mpama ka igbo na eh bob risky where you dey run go so my people na the jesus come to come give una so say bob risky wan take off e dey immigration hand right now as i dey talk to una so according to wetin ratel talk o oh, say they don catch am they don catch am him wan run. <laughs> Fabriski. I bet if you need the channel for the first time, just want to like, subscribe, share, put your comment in the comment section eh, and stay tuned with this time because eh, we're going to bring the update of waiting Mommy of Lagos, the face. This time around, no escape for kri kri. That one we then carry you go where EFCC never can give account and correctional center never can give account. How it take happen when you know enter kri kri. We see the comeback for that one now. But the audio we just dropped now, That will be say because trouble we in one run so. I will drop them very soon.